Ili radio Ijwi ya Amerika. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda maramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa kane itariki 17 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na Frederic Nkulikije ateramije ibiganiro vy'uyu munsi bahinduye itegeko nshinga bahinduye irindi tugiye kuritora hagamijwe iki hagamijwe guhindura imiyoborere imiyoborere se iriho ni mibi oya ni myiza none kuki bagiye kuyihindura buriya hari akantu bashaka guhinduraho gakeya twe tuzatora inyangamugayo abo twita inyangamugayo badufitiye akamaro abo n'abanyagihugu biteguriye kuja gutora muri referandumu itekanijwe ejo ku munsi wa gatanu mu rwanda ni inkuru co kimwe n'ayandi makuru twateguriye turabashikiriza mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana mwaramutse neza Aloise umwanya ni wawe
mwaramutse Frederic mwaramutse namwe inshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon aragabisha amakungu ko Burundi bushobora kwinjira mu ntambara ivyo yamenyesheje jo kuwa gatatu ku cicaro cawo ni New York Ban Ki-moon asaba ko haba kwihanganirana ku mpande zose zishamiranye mu Burundi kandi ko hatangura ibiganiro mu ntumbero yo guhagarika intureka za politike amenyesha kandi kishira hamwe mpuzamakungu nirishobora kongereza abakozi baryo n'ibindi bikorwa birenze ku byo ryahora rikora mu Burundi bivanye nuko ibintu bibandanya bimera muri ico gihugu Ban Ki-moon ati ndababajwe n'ubwicanyi buba mu Burundi ati ibyo twabonye mu misi heze birateye ubwoba igihugu kiriko kija mu ntambara ishobora guhungabanya akarere kose Burundi burimo umunyamabanga mukuru wawo ni amenyesha ko aheruka gusaba umuhanuzi we wadasanzwe Jamal Benomare kuja muri ako karere imbere y'uko indwi irangira kuvugana n'ubumwe bwa Afurika ibihugu byo mu karere na leta y'u Burundi idasigaye inyuma aheraheza avuga ko ibiganiro bya politike bihurikiyemo bose bikwiye kuba vuba bwango ati oni ikwiye gukora ibishoboka byose ntihabe ubwicanyi bw'ikivunga kandi hakwiye gufatwa ingingo zose zishoboka tukiri ku ngingo zifatwa na oni ku Burundi gisata ca oni kijejwe agateka ka muntu naco gitekanya kugira inama idasanzwe ku Burundi kuri no wa kane iyo nama idasanzwe yasabwe na leta zumwe za Amerika kandi ishigikirwa n'ibihugu 17 bigize akanama k'igisata ca oni kajejwe agateka ka muntu izo birimwo kandi abarorerezi baserukira ibihugu 25 igihugu ca Ghana nico conyene cashigikiye iyo nama mu bihugu byose vya Afrika biri muri oni izo bibaye inama ya mbere y'ako kanama kuva mu kwezi kwa kane aho ako kanama kakoranye kihweza ku ihungabanywa ry'agateka ka muntu riterwa n'umuhari w'iterabwoba wa boko haramu mu buraruko bwa nigeria iyo nama yo kuri uyu wa kane itekanya gusohora integuro y'itegeko risaba komiseri wa oni ajejwe agateka ka muntu zed rad al huseni kurungika mu Burundi umugwi w'abahinga mva makungu mu misi 45 gutohoza ku bwicanyi buriko buraba no gufata ingingo zotuma uruhagarara ruhera mu gihugu c'Ubuganda komisiyo y'igihugu ijejwe gutunganya amatora ejo kwa gatatu yarasohoye urutonde rw'abiyandikishije kuzo kwitaba amatora yo mu mwaka uza ubwo rutonde rwahawe abakandida bazohiganwa muri ayo matora hamwe n'imigambwe baserukira nk'uko amategeko y'amatora muri ico gihugu abisaba jotamu taremwa avugira komisiyo itegura amatora yamenyesheje ko ivyo vyakozwe kugira ibintu bikorwe ku mugaragaro asigura kandi ko vyakozwe kugira abakandida bamenye abazotora n'igitigiri cabo kugira ntihaze habe imyidogo ko hari abatoye batari ku rutonde rw'abiyandikishije ivyo bibaye mu gihe kwiyamamaza vyabaye birahagarikwa bisabwe n'umukuru w'inama nshingamateka y'ubuganda rebe Kadaga aho yasabye abashingamateka kubanza kwitaba ibikorwa byihuta by'inama nshingamateka byo gutora amategeko ategekanijwe ibyo bikorwa bizomara indwi mu nyuma yaho abashingamateka bazoca basubira kwiyamamaza mu gihugu hagati muri somaliya abarongoye icyo gihugu n'abarongoye izindi ntara zigize icyo gihugu barangije ibiganiro by'ukuntu amatora ategekanijwe mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yotunganwa izo ndongozi zumvikanye ko leta ihari izohava mu kwezi kw'icenda kuza ariko perezida Hassan Sheikh Mohamud arongoye Somalia hamwe n'abashingamateka bashika amajana abiri na mirongo irindwi na batanu barahawe uburenganzira bwo kuzosubira kwitoza muri aya matora azoba perezida Hassan Sheikh Mohamud yamenyesheje abanyagihugu ba Somalia ko muri ayo masezerano yumvikanye uko imogadishu impande zose zish- zashimishijwe n'ivyayavuyemo izo ndongo zitekanya gusubira guhurira mu gisagara ca Kismayo ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere kugira baheraheze ubwa nyuma ayo masezerano Ivya Irani naho Perezida Hassan Rouhani wa Iran amenyesha ko yiteze ko ibihano vyafatiwe igihugu ciwe bigiye gufutwa mu ndwi ziri imbere. Ivya bivuzwe abivuze inyuma yaho igisata caho nikijejwe amatohoza gihereje ibikorwa vyo gusuzuma ivyo Iran iregwa n'amakungu kikora ibigwanisho vya nucleaire. Ku munsi wa kabiri niho igisata mpuzamakungu ku vya nucleaire cafata ingingo yo kurangiza ibikorwa vyari bimaze imyaka irenga cumi carimwo mu matohoza ku bikorwa vya nucleaire muri Iran. Ariko abo bahinga ba ONU bemeranije ko Iran yaciye kubiri n'amategeko mu kurungika misile mu kirere mu kwezi kwa cumi. Ivyo navyo bishobora gutuma amakungu afata ibindi bihano. aho ni mu gihe oni yari yategetse ko irani itokongera kurungika ibyo byuka
urakoze yaroyise ku makuru uhejeje kudushikiriza urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu rundi rusaba abamenyeshamakuru gukora bisunze akarangamutima k'umwuga badashikuza kandi baha ijambo impande zose umukuru w'urwo rwego Richard Giramahoro yarasohoye itangazo ejo ku munsi wa gatatu yongera atumira abamenyesha makuru bakorera ibinyamakuru bidafise icicaro mu Burundi kugira bibukanye ivy'amategeko abasaba n'inkuru ya Eloge Wirikaneza muri iryo tangazo urwego sense rujejwe gucungera ingene imenyeshamakuru bikora mu Burundi rwibutsa ko rukurikiranira hagufi ku munsi ku munsi ingene amakuru atangwa haba ku butaka bw'u Burundi no hanze yabwo mu binyamakuru vyandika ku biba mu Burundi ariko urwo rwego hari umwitwarariko rufise muri kino gihe nk'uko bivugwa na Richard Giramahoro arongoye sense ibihe rero turi mu vya politike n'umutekano birashobora gutuma abamenyeshamakuru bamwe bamwe bataravye neza usanga batanze inkuru zishikuza canke izindi nazo bakazifata minenegwe ntibazihe agaciro zikwiye nk'uko vyibonekeje mu gihe c'imyiyerekano mu gihe c'amatora eka no mu minsi yakurikiye muri ivyo bihe vyose umukuru wa sense avuga ko akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru n'amategeko agenga uwo mwuga bifise ico bisaba abamenyesha amakuru kandi bagategerezwa kubizirikana umumenyeshamakuru wese ategerezwa gushikiriza inkuru yatohoje neza kandi atahoyegamiye mu guha ijambo abegwa bose n'iyo nkuru imvugo ndenzarugero hamwe no gufata minenegwe inkuru ihambaye ivuga ivyabaye biteye kubiri n'akarangamutima hamwe n'amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru bwa gatatu naho mukamenya ko inkurikizi y'inkuru ishikirijwe hatisunzwe ubuhinga bwose itega gusa ikinyamakuru yaciyemwo yega n'umumenyeshamakuru yayishikirije nayo umumenyeshamakuru wese avuye hanze y'igihugu amenye ko ategerezwa kubanza guhabwa uruhusha n'urwego rw'igihugu sense imbere y'uko atangura kurondera no gushikiriza inkuru ku butaka bw'u Burundi ariko rero urwo ruhusha arashobora kugwakwa umwanya uwo ari wo wose mu gihe adakoze yisunze amategeko aho yasohora iryo tangazo umukuru wa sense yari yatumiye abamenyesha amakuru harimo abakorera ibinyamakuru bidafise ivyicaro mu gihugu c'u Burundi twashatse kumenya uko baryakiriye gukebura muri ibi bihe ni ikintu gikomeye mugabo kandi ibi bihe ushobora gukora neza ugasanga impande zose ntizibona kumwe ugasanga bamwe bakakwigwiza ko wahengamiye urundi ugasanga mu nkuru imwe kandi barakwagwiza ko wahengamiye ku rundi nico bituma dusaba ko n'abategetsi bacu canke abashejwe gucungera uko ibimenyeshamakuru bikora boza baratwumva mu bintu bimwe bimwe bishobora kutugora ugasanga ikintu wahevye kugikora kandi yari inkuru kubera wabuze urundi ruhande rufisemwo uruhara muri iyo nkuru ugasanga urabiretse wabireka kandi ugasanga hari abandi bayibonye nabi yuko umengo ni bimwe bita mu gifaransa silence complice ugasanga kubera ibihe turimo nyene biragoye nico gituma agize ico akebura biraduha inguvu abandi nabo nk'ubu bamaze imyaka irenga mirongo ibiri akora umwuga wo kumenyesha amakuru bafise ikindi basaba urwego sense abamenyesha amakuru bategerezwa kuja hamwe bakabigisha iyo bamwe bamwe bariko barakosha kuko sense nicikora ubwa mbere ni kugira ngo aya mategeko bayamenye bo barafise uburyo barashobora guca bakebura bamwe bamwe mu bamenyesha amakuru usanga hariho bagitangura umwuga hari aho agira amakosa azi bateza imbere kandi igihugu cyabo ku bintu by'iterambere biriho eh, kugira ngo abantu babimenye mu makungu y'uko igihugu cyacu atari kurira gusa iminsi yose ariko ibyo rero tubona umunsi- uno munsi rimwe rimwe usanga ari ibintu by'amarira gusa ariko turabarundi nta n'umwe ashaka inabi igihugu ciwe kuva mu kwezi kwa kane habaye imyiyerekano y'ukwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya perezida nkuru nziza leta yise imigumuko abamenyeshamakuru mva amakungu batari bake barasabye impusha zo kuza gukorera ku butaka bw'u Burundi umwe wenyene niwe amaze kwaka uruhusha rwo kubandanya akorera mu Burundi uwo nawe akorera televiziyo y'abafaransa France 24 Eloge Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika komisiyo y'igihugu y'amatora irasaba indorerezi ziyandikishije kuzokurikirana amatora ya referendumu kumenyesha komisiyo aho indorerezi zizokorera kandi izo ndorerezi zikirinda kwivanga mu bikorwa by'amatora ni inkuru ya asumta kabonye kuri uyu wa gatatu saa sita z'ijoro ibikorwa byose bivuga amatora ya referandumu birasozwa ibyakorerwaga ku maradiyo aho imitwe ya politiki inyuranye yakomezaga gukangurira abayoboke bayo kuzitabira amatora ndetse no gutora yego komisiyo y'igihugu y'amatora yasabye ko byahagarara gusa komisiyo y'amatora niyo yonyine yemerewe gukomeza gusobanurira abaturage uko bazatora uko bakwifata mu gihe bageze mu cyumba cy'itora perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora porofeseri karisa mbanda asobanura ko ababikora bose bakwirinda gushishikariza kubwira abaturage ngo muzatore yego cyangwa woya yabwiye indorerezi ibyo zigomba kwirinda ku munsi wa referandumu Eh, twifuza ko buri ndorerezi igira ahantu yaba aka- akarere kamwe tubiri se itubwira ko ari aho ngaho izakorera kuko uko batureba natwe niko tugomba kubareba tukamenya indorerezi nazo aho zagiye n'icyo zakoze kugira ngo tuzabaririze muri raporo nitubimenya turebe kanaka yakoze raporo n'ahantu hatageze cyangwa se tukaba tuzi ibyahabereye yabikomozaho muri raporo tukaba twabaza abari bahari kugira ngo tumenye uko byagenze bagomba rero kutubwira aho bazakora akenshi ni district imwe cyangwa se ebyiri kurenza wari ugukabya kuko byaba ari ukwitemberera ntibasuzugure cyangwa se ngo bashake kuyobora abayobora amatora ntibashake kwivanga mu bintu bitari iby'amatora bake- bakubahiriza inzego z'umutekano zihari ariko cyane cyane bakazakora raporo ishingiye ku bintu bifite gihamya atari ibintu bizaniye mu mutwe kuko twagiye tuzibona ibyo bumvise cyangwa se ibyo amarangamutima bitekerereza gahunda yo gukangurira abaturage gutora iza kurangira kuri uyu wa gatatu saa sita z'ijoro isojwe ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rivuga ko ryimwe uburenganzira na komisiyo y'igihugu y'amatora ngo ribashe gukangurira abayoboke baryo uburyo bazitwara mu matora ya referandumu bakoresha inama zibahuza iri shyaka rya politike rivuga ko abayobozi b'andi mashyaka ya politike bumvikanye hirya no hino mu gihugu bigisha abayoboke babo uko bazatora uyu ni bwana jean claude ntezimana umunyamabanga mukuru w'iri shyaka nta kampanye yabaye uretse ko kampanye yabaye mu buryo buziguye urebye nk'ubu ngubu abadepite bari kuzenguruka mu gihugu ba- babwira abantu ko bagomba gutora yego ntabwo byagenze neza kuko twifuzaga ko haba kampanye kuko nta matora atagira kampanye E, twabajije komisiyo y'amatora itubwira yuko kampanye idateganyijwe twebwe ubundi buryo twakoresheje ni ukuba twavugira nko kuri radiyo tukabwira abantu ko tubasaba ko batora oya no kuri interinete ariko ibijyanye na, na mitingi gukoresha amanama hirya no hino ntabwo byabaye kuri mwebwe mwumva hari icyo byahungabanije muri gahunda mwari mufite byaraduhungabanije twari twabwiye abanyarwanda ko tuzakora kampani twaranabyiteguye kubera yuko ubu dusabwa kubahiriza amategeko tubwira yuko bidateganyijwe turabireka kandi abandi barabikora nubwo uyu mutwe wa politiki uvuga ko wabujijwe kwegera abaturage mu mirenge yabo umunyamabanga w'iri shyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije avuga ko badafite ubwoba kuko gahunda yabo abanyarwanda bayimenye mbere Eh, amahirwe dufite ni uko iki gikorwa tumaze igihe kinini turi muri gahunda yo gu- gusaba ko itegeko nshinga ridahinduka Eh, twagiye mu rukiko twagiye mu nteko twa- twandikiye perezida wa repubulika twagiye mu matangazamakuru ku mateleviziyo no ku maradiyo mpuzamahanga ndetse n'imbere mu gihugu dusobanura n'impamvu yacu rero turizera ko abanyarwanda benshi bashoboye kumva impamvu y'ibyo dusaba ndetse n'umumaro bifitiye abanyarwanda muri rusange mu ndorerezi zizakurikirana ibikorwa bya referandumu higanjemo izaturutse mu mitwe ya politike yemewe mu rwanda yasabwe kutazivanga mu bikorwa by'amatora babujijwe kwambara ibirango by'imitwe ya politike bahagarariye ndetse babujijwe no kuzabeshya muri raporo bazatanga nyuma amatora arangiye usibye indorerezi zaturutse mu gihugu imbere perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora asobanura ko bandikiye imiryango yigenga yo hanze ndetse na za ambasade zose zikorera mu rwanda kuzagenda bazakurikirana aya matora gusa perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora avuga ko umubare w'indorerezi zaturutse hanze utaramenyekana neza ko kugeza kuri uyu wa kane bazaba bakiza kwiyandikisha ndetse no guhabwa ibyangombwa byo kuba indorerezi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali abagize inteko ishinga amategeko basoje ingendo bakorera ko mu mirenge hirya no hino mu rwanda basobanurira abaturage impinduka ku itegeko nshinga rivuguruwe abanyarwanda baba hanze baratora muri ayo matora y'akamarampaka uyu munsi ku wa kane ariko hirya no hino mu rwanda hakomeje kugaragara abanyarwanda bagaragaza ubumenyi buke ku matora ya kamarampaka eric bagirusa yaraganiye n'abanyagihugu bo mu murenge wa base mu karere ka rurindo mu buraruko bw'u rwanda nabyakiriye nk'umunyarwanda wemera icyo nzaba ndi gukora icyo ari cyo kandi icyo nzaba ndi gukora kirazwi ni ugu- ni ugutora kugira ngo irangingo yahinduwe yongerwe mu itegeko nshinga kugira ngo intego dufite izagerweho
se ibyavuguruwe waba ubizi
ibyavuguruwe ni rate ni ingingo y'ijana na rimwe Ah, ijana na rimwe ubwo rero niyo mpamvu byabaye ngombwa ko tugomba kuritora kugira ngo irangingo yonge- yongerwemo Eh hari amatora ngomba kwitabira cyane kandi ngomba kuzinduka nkayitabira neza ngomba kubikurikirana Mm, ku wa gatanu ngomba kuzinduka ese ibyavuguruwe waba waba ubizi ibyavuguruwe ndabizi kandi uko byavuguruwe niko tugomba kubikora njyewe ndabizi neza kandi ibyo bakoze nibyo icyo nemeza ni uko tugomba kongera gutora uriya musaza kuko atugezagaho ibintu byinshi byiza nta wundi rero tugomba gutora ni uriya tugomba gutora kuko niwe niwe tugomba gutora biremewe twabyakiriye neza kandi turanabyishimiye tuzazinduka kare cyane ni uko umusaza yatiyoboye neza Mm, niyo mpamvu tuzaba tugiye kongera kumutora ese ibyavuguruwe mu itegeko nshinga urabizi ibyavuguruwe ni irangingo y'ijana na kangahe tugomba gutora umusaza ijana ku ijana kuko yatugejeje kuri byinshi ibyavuguruwe mu itegeko nshinga urabizi Eh, bimwe ndabizi ariko ibi ntaho mbizi tugomba guhindura itegeko nshinga kugira ngo twongere dutore umusaza nabyakiye neza cyane kubera nyine iri tegeko nshinga ryahinduwe twarabyishimiye kubera ko twari dushaka ko umuyobozi wacu paul kagame agumaho nanjye nk'umunyarwanda n- ayo matora ndayishimiye kuko si twe tuzabona umunsi ugeze kugira ngo tubishyire mu bikorwa ibyavuguruwe urabizi Iyi nzi ko twavuguruwe itegeko nshinga twemeza yuko perezida yakongera kwiyamamaza kubera ibikorwa byiza yatugejejeho kugira ngo tubikomeze none turashimira itegeko nshinga ryeme- ryabyemeye ibyo twari twabasabye bakaba baje no kubishyira mu bikorwa uyu munsi batubwira ko babidukoreye natwe akaba ariyo mpamvu uri kubona tunishimiye kuri uyu munsi Eh, turabyishimiye cyane tu ibyo dushaka dushaka kugira ngo dutore ririya tegeko nshinga ba- bari kutubwira kubera ko iyi miyoborere ari myiza kandi na perezida wacu tukaba tumwemera ese ibyavuguruwe mu itegeko nshinga urabizi byavuguruwe byavuguruwe ni uko mwatugejeje ku iterambere twakiye neza twumvaga icyifuzo cyacu twasabye ariko turi kukibona ko twasabaga ko agomba ku uriya mubyeyi gumya kutuyobora kuko nta kibazo afite nta n'ikibazo tumufiteho agomba kutuyobora nk'uko n'ubundi asanzwe atuyobora nta nta mpinduka yaba ibyavuguruwe urabizi byavuguruwe inzu bikeya nk'iteko rya cumi na rimwe urabona aho rituganisha iyo urebye iciriritse umuco nyarwanda nta gihinduka ku munyarwanda Eh, dukomeza wa muco wacu w'urukundo ukubana n'abantu perezida joseph kabila yaragendeye urugomero rwa matebe rwubatse ku mugezi wa rushuru muri teritwari ya rushuru mu ntara ya kivu y'amajyaruguru iyi nkuru twateguriye n'umugenzi wacu mustapha kemal Santali ya Matebe ni mfano wa ujenzi ambao nilisema tutaanza kufanya, sio tu Ruchuru, lakini ndani ya provinsi ya Nord Kivu yote.
Uwo ni nyakubahwa Joseph Kabila Kabange prezida wa Republike Demokratike iharanira demokrasi ya Kongo ubwo yatahaga umushinga w'amashanyarazi ku rugomero rwubatse ku mugezi wa Ruchuru mu rusisiro rwa Matebe muri teritware ya Ruchuru kuri wa gatatu tariki ya cumi na gatandatu Kuboza. Mu ijambo rye yahavugiye mu rurimi rw'igiswahili yibukije abaturage ba Ruchuru ko kugaruka kw'amahoro kugaruka kw'amahoro ibikorwa by'amajyambere ari byo bikurikiraho akaba ari muri urwo rwego yaturutse Kinshasa akaza guta uwo mushinga Rais Joseph Kabila yashimiye bwana Awad Buffett umuherwe w'umunyamerika washoye miliyoni makumyabiri n'ebyiri z'amadolari ya Amerika mu kubaka urwo rugomero rw'amashanyarazi rufite ubushobozi bwa megawate cumi n'enye ayo mashanyarazi akaba afite igikorwa gikomeye cyo kubungabunga ibidukikije bya parike y'ibirunga ku ruhande rwa kongo ndetse na parike ya mayiko abaturage ba rucuro bishimiye kubona umuriro uzatuma barushaho kubungabunga parike n'ibiyirimo madame nyiramutesi venansiya ni umuturage wo mu rusisiro rwa rwanguba yari yaje kwihera ijisho ibyo birori gucunga parike tumvishe kuba zoduhereza buri muntu iresho ndakuja kandi gushaka iby'amakara azi amazingira rwose bagomba kumenya ukundi ko bazogagira ibiti ndo tujira kandi gutema ibiti ku ruhande rw'abagabo bakunze kuregwa gutema ibiti bya parike nabo bavuga ko uwo muriro uzabafasha kubaha parike n'ibiyirimo bwana paul uwimana arabitubwira ndishimye kureba amashanyarazi nibo ba mbere kureba nani kubasitara hano amashanyarazi kubera ndo tuzasubira kuza gutema inani amakara n'inyamaswa zose zikacurwa neza nyakubahwa eugene serufulinga ya baseka ni minisitiri w'igihugu ushinzwe amajyambere mu giturage avuka mu ntara ya rucuru nawe yari yaje yarekeje nyakubahwa kabila arishimira uwo mushinga nanje umudepite wabo bitoreye biranshimishije cyane mu izina ry'abaturage bose ba rucuro kandi biraza kuduteza imbere urebye abantu babonye amashanyarazi ni ukubigisha imishinga yo kugira ngo babungabunge ibidukikiye bazabyumva bwangu turakomeza twiyoroganize kugira ngo abaturage bakomeze bahinge babone uko babaho neza ariko kandi bakomeze kubumbabumba ibidukikije urugomero rwa matebe ruri muri kolektivite sheferi ya bwisha diedone ndeze mutarambirwa ni umwami w'abanyabwisha yishimiye uwo mushinga uzatumaza ibikorwa by'amajyambere ko tumaze kubona umuriro twizeye ko ibyo bintu ntabwo bizongera kubaho ibyo gutema ibiti muri parike ubu ngubu tugiye gucanisha uyu muriro muri ibyo birori umuherwe awade buffett yishimiye ko parike y'ibirunga ku ruhande rwa kongo igiye gusubirana ubuzima bwayo naho bwana james wan ambasaderi wa amerika muri kongo anezezwa n'icyemezo guverinoma ya kongo yafashe cyo kubuza igikorwa cyo gucukura peteroli muri parike igikorwa cyagombaga kwica ibinyabuzima biri muri iyo parike parike nationale de virunga niyo parike ya mbere muri kongo kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na karindwi izwi ku izina ry'umwami albert w'ububirigi kandi kuri ubu uyiyoboye ni bwana emmanuel demerode umwuzukuru w'umwami albert w'ububirigi igoma musafiri muropo mustafa kemal ijwi rya amerika
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika risamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni ca gihe co kubashikiriza amakuru yerekeye siporo twateguriwe na mugenzi wacu fidele niyongabo
urakoze frederic ku makuru yerekeye inkino twabateguriye muri iki gitondo duhere ku yajyanye n'ishyirahamwe fifa aho michel platini ayoboye urunani rw'amashyirahamwe ajejwe umupira w'amaguru mu karere k'iburaya uefa yanse guseruka imbere y'ishyirahamwe fifa kugira yumvirizwe n'umugwi ujejwe kugenzura uhitwara neza w'iryo shyirahamwe ejo ku munsi wa gatanu byari bitegekanijwe ko michel platini na sep blatter ayoboye ishyirahamwe rigejwe umupira w'amaguru ku isi fifa bose bahagaritswe mu mabanga yabo mu kiringo cy'iminsi mirongo icenda mu gihe bariko batohozwa ivyagirizo ku mafaranga blatter yarishe platini mu buryo budatomoye baseruka imbere y'umucamanza w'umugwi ujejwe kugenzura ukwitwara neza w'ishyirahamwe fifa hans joachim ekar mu gisagara ca zurich muri iyi ndwi umuvugizi w'uwo mugwi ujejwe kugenzura ukwitwara neza mu ishyirahamwe fifa andreas brantel yasubiwemwo n'ikinyamakuru l'equipe mu ntango z'iyindwi avuga ko ivyo platini na blat bagirizwa bifise ishingiro kandi bombi uko ari babiri bashobora guhagarikwa mu mabanga yabo mu kiringo c'imyaka itari mike michel platini na sep blatter bagumye bahakana ko atamakosa bakoze abaserukira platini bavuga ko atazoseruka ubwiwe imbere y'umugwi ujejwe kugenzura kwitwara neza w'ishyirahamwe fifa ejo kuwa gatanu kugira yerekane ko adashimishijwe na gato no kugena ibintu biriko bikorwa amenyesha ko ingingo y'uwo mugwi iza yaratangajwe mu binyamakuru mu mpera z'indwi iheze n'umwe mu bavugizi b'uwo mugwi andreas brantel mu buryo bwihoza uburenganzira ngenderwako bwiwe platini avuga ko ivyo bigenewe kumubuza kwitoza mu mabanga yo kuyobora ishyirahamwe fifa ku yindi nkuru yerekeye umupira w'amaguru samuel eto yahoze akinira imigwi y'umupira w'amaguru ya barcelona na chelsea yashinzwe vy'agateganyo amabanga yo kuyobora umugwi w'umupira w'amaguru antaliya sport wo mu gihugu ca turkiya samuel eto yagenywe kuba umumenyereza mukuru vy'agateganyo w'uwo mugwi samuel eto muri iki gihe afise imyaka mirongo itatu n'ine yateye igikumu kuri kontra y'imyaka itatu yo gukina mu mugwi antaliya sport mu kwezi kwa gatandatu muri iki gihe akaba yahawe akaryo ko kwerekana ubuhinga bwiwe mu vyerekeye kuba umumenyereza mukuru inyuma y'uko warajejwe ayo mabanga yusuf simsek ahavuye samuel eto azorangura amabanga y'umumenyereza mukuru vy'agateganyo w'umugwi antali ya sport gushika umumenyereza mushasha abonetse patrick mboma yahoze akinana na samuel eto mu mugwi serukiragihugu wa cameroon atangaza ko eto yamye yifuza kuba umumenyereza yamara ntazi neza ko azogira ukwihangana gusabwa muri ayo mabanga mboma avuga ko eto yamye afise imigambi yo kuba umumenyereza ngo yabimubwiye haheze imyaka itari mike yamara amenyesha ko ku byo azi ko eto atari bwigere ashingwa amabanga nk'ayo yo kumenyereza umugwi w'umupira w'amaguru mboma avuga ko yizeye ko azoba umumenyereza mwiza yamara ntazi ko azogira ukwihangana muri ayo mabanga mashasha kuri we aha niho turangirije amakuru y'inkino twari twabateguriye muri iki gitondo
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije aloyse
urakoze Freddy umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu banki kimwe aragabisha amakungu ko Burundi bushobora kwinjira mu ntambara amenyesha kandi ko ishyirahamwe mpuzamakungu rishobora kongereza abakozi baryo n'ibindi bikorwa birenze ku byo ryahora rikora mu Burundi bivanye n'uko ibintu bibandanye bimera muri icyo gihugu umunyamabanga mukuru wa ONU amenyesha ko aheruka gusaba umuhanuzi wadasanzwe Jamare Benomare kuja muri ako karere imbere ukindwi irangira kuvugana n'ubumwe bwa Afrika ibihugu byo mu karere na leta y'u Burundi idasigaye inyuma mu Burundi kandi tukivuga ku ngingo zifatwa na ONU ku Burundi gisata ca ONU kijeje gateka ka muntu naco gitegekanya kugira inama idasanzwe ku Burundi kuri no wa kane iyo nama yo kuri wa kane itekanya gusohora integuro y'itegeko risaba komiseri wa ONU ajejwe gateka ka muntu Zed Rad Al Hussein kurungika mu Burundi umugwi w'abahinga mva makungu mu minsi 45 uzobugiye gutohoza ko bwicanyi buriko buraba no gufata ingingo zotuma uruhagarara ruhera mu gihugu cy'ubuganda naho komisiyo y'igihugu ijejwe gutunganya amatora ejo kuwa gatatu yarasohoye urutonde rw'abiyandikisha kuzo kwitaba amatora yo mu mwaka uza jotamu taremwa avugira iyo komisiyo itegura amatora yamenyesheje ko ibyo byakozwe kugira ibintu bikorwe ku mugaragaro muri somaliya n'abarongo igihugu cya somaliya n'abarongo izindi ntara zigize icyo gihugu barangije ibiganiro by'ukuntu amatora atekanijwe mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yotunganywa izo ndongo zumvikanye ko leta ihari izohava mu kwezi kwa cyenda kuza ariko perezida n'abashingamateka bakazobandanya kwitoza
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na elvine yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike nkunikije amakuru nayo mwayashyikirijwe na aloyse bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.